mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika mbasuhuze abakunzi n'abanywanyi ba radiyo ijwi ry'amerika aho muri hose mutwumva haba kuri radiyo kuri interinete ni mudasobwa kuri telefone zanyu aho muri ndavugaho iwanyu aho mugenda aho mukorera siporo mwese turabasuhuje hano i washington kuri mikoro muri kumwe nanjye Etienne karekezi n'ikiganiro muri isanga ku wa gatandatu ubusanzwe tubaha ijambo uyu munsi rero ijambo ni ryanyu mu kiganiro muri isanga ikiganiro cy'uyu munsi rero nk'uko nabivugaga mu kanya ni umwanya tubaha ijambo kuri wa gatandatu isa kumi abari mu karere k'ibiyaga bigari muri afurika y'uburasirazuba no hirya no hino ku isi uyu munsi urebye nta mutumirwa ahubwo umutumirwa ni mwebwe abakunzi n'abanywanyi ba radiyo ijwi ry'amerika aho muri hose tubaha ijambo aho iwanyu icyo ese amakuru yabaye iwanyu aho ngaho mu cyumweru ni ayahe uyu munsi uyu munsi habaye iki ese muri icyumweru cyose kirangiye ikigwa mwabonye mu byo mwakoze mu byo mwumvise cyane kuri radiyo ry'amerika mu biganiro byacu binyuranye bya muri isanga kuri ry'amerika no mu bindi biganiro icyabanyuze ni iki ese icyabanyuze ni ikihe isomo mwatubwira ni irihe ikigwa ni ikihe muri uyu mwanya rero muri isanga y'uyu munsi turabaha ijambo mwinegure ariko natwe mutunegure muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ntimwiheze rero radiyo ijwi ry'amerika uyu munsi ni iyanyu ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika ariko kandi iki kiganiro ubusanzwe ni buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru ku wa mbere kugera ku wa gatanu ubusanzwe tuba dufite umutumirwa akaza akabaganirira mbibutse ni saa kumi kugera saa kumi n'imwe icyo tumaze kubona muri iyi minsi ni uko mwitabira gahunda zacu muri benshi cyane rimwe na rimwe ntitubasha no kubaha ijambo ngo bishoboke ariko kandi twizeye ko nabo tudaha ijambo uwo munsi mutwumva mutwihanganira icy'ingenzi kandi mutega amatwi abanywanyi bacu ari abatelefona abatanga ibyiyumviro binyuranye abasesengura tuba twazanye cyangwa se n'abandi bose batanga impanuro mu buryo bunyuranye bose kandi mwese kandi turabakunda kuri radiyo ry'amerika nk'ubu nimero ya mbere uyu munsi tubonye gilbert uri uwa mbere
ndabaramukije ni agashya ubaye uwa mbere uyu munsi
ni ukuri murakoze minura agaciro rwose gilbert uri hehe
ni mu gisagara cya bujumbura mu burundi i bujumbura mu burundi rero twavugaga icyabaye uyu munsi aho mutuye cyangwa se mu cyumweru i bujumbura umunsi habaye iki
bo i bujumbura ntitushaka gushikiriza bujumbura hifashe neza hariho amahoro umutekano urahari urujya n'uruza mu mabarabara rurahari ni ukuri nashaka kuvuga muri rusange igihugu cy'uburundi kirimo umutekano ndashaka guhamagarira abari mu nkambi z'impunzi mu rwanda muri tanzania muri uganda muri congo gutahuka baze twubake igihugu cy'uburundi kirimo umutekano n'ukuri ibintu bimeze neza yenda gushimira none ko ntacyo tuvuye ku nama yakoreshejwe n'umuyobozi wo mu gisagara cya bujumbura fred mbonima
alo yego ndakumva cedric gilbert ni gilbert ntacyo tubwiye ku bijyanye n'inama cyangwa n'imyereko yakoreshejwe n'umuyobozi w'igisagara cya bujumbura fredi mbonima
rero nigeze kumva ko hari urugendo rwatunganijwe ni- na na fredi mbonima yuko hariho byo bari ko kwiyamiriza byashyikirijwe n'u- n'umuntu w'umuzungu ari hiyo yashyikirije ko agateka kazina muntu kifashe nabi mu burundi Eh, none gilbert ariko reka reka guce ku ijambo gatoya ntacyo wari utubwiye wari utubwiye ko ari ibisanzwe gusa kandi hari amakuru menshi menshi wagombye gusangira n'abatwumva buri munsi
oya makuru nta makuru mu- ubu ubu nuba mfise yo gushyikiriza mugabo icyo bashaka gushyikiriza gusa ni uko mbona umutekano uhari nayo ni ingingo ikomeye abakumva ah, impunzi z'abarundi ubwiye aho ziri hose baratwumva mu nkambi zinyuranye hari inkambi ya rusenda muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri kivu y'amajyepfo twavuga inkambi ya mahama mu burasirazuba bw'u rwanda twavuga nyarugusu mutenderi nduta n'izindi muri tanzania ndetse na kivare muri uganda n'ahandi n'ahandi ntabwo twaharanura hose ngo tuharangize ariko aho bari abarundi bahunze igihugu n'abari imbere mu gihugu bari mu nkambi z'abavuye mu byabo imbere mu gihugu barakumva ndizera ko Ni ubutumwa ukuri.
bwawe bwumvikana
ni ukuri nibatahuke nibatahuke hameze neza cyane twe tuhari ni ukuri turatembera tugataha minwe z'ijoro nta na kimwe tuba ni ukuri hameze neza ni byiza cyane ndagushimiye cyane gilbert urakoze cyane ni ikiganiro muri isanga kuri telefone dufite kandi cedric ndagusuhuje cedric uratwumva neza ndabumva neza ndabumva neza ariko ndagira ahantu mu rwamo rw'imodoka ntisinzi ko munyumva ndakumva tubwira aho uri n'icyo ugira ngo udushyikirize ahubwo yego eh ndagize mwiriwe kwanza ubwa mbere hama ah, mberereye aha ahe mu buganda hirya gatonya aho bita entebe entebe ndahabona cedric ntabwo Yego.
ni hafi cyane ariko ubu indege ziragenda imodoka ni nyinshi ahubwo niba uzi no kwiruka wahagenda Yego.
n'amaguru nicyo gituma ndi muri jampo ndabumva ariko sinzi ko nibaza ko amajwi adasohoka neza ariko njyewe ndabumva ariko nanjye ndakumva ko meza cedric ndakumva nta kibazo yego yego hama igihe cyo nagomba kuvuga nagomba kuvuga ku byerekeranye n'uyu mu n'uwo mwigisha uwo mwarimu yigisha ah, mu mashuri yisumbuye i- i Gitega yego Eh, ama- hari amakuru batanze avuga yuko yatemaguye uwo yari yateje yari yatwaje inda yego Eh, nkavuga nti iyo ni inyifato mbi cyane yo kwiyamiriza aho umuntu w'umurezi w'umubyeyi yari ajejwe gukingira urwo rwaruka akaba ari we akora ibintu nk'ibyo ye ndakumva rwose cedric yego ye nkasaba nkasaba by'umwihariko eh, ubutungane ko bomurondera hama bukamuhana kugira ngo n'abafite ako kandi gatima eh, ntibacuruse agatima ko gukora ibintu nk'ibyo ni ibara rira- rira- rirateye ubwoba Mhm. ndakumva Yego.
rwose turakumva kuri rya amerika Ama, yego yego komeza ikigira kabiri Cedric.
nagomba ah, mbere nk'ushimira uyu muvukanyi ahejeje kuvuga yego
yego bo, aragize neza ko atanze umuco ko eh, mu Burundi ari sawa ari nyabagendwa ko impunzi zotahuka icyo cyiyumviro nanjye ndagishyigikiye ndaki- nda- ndakimushimiye yego
Yego, ariko nkaca nsaba abarongozi ko nabo bofata akanya eh, bakasubira bakararika ba bene wacu bari mu bindi bihugu bahunze eh, bagatahuka kubaka igihugu cyacu neza atawanja atawangura ndagushimiye cyane rero cedric ni ijambo tuguhaye mu Yego, kiganiro muri isanga murakoze uyu namwe, munsi murakoze ku ijwi cyane.
ry'amerika antebe ntabwo ari kure n'ibyo navuga mu kanya ushobora kuva antebe ukagera i bujumbura n'amaguru cedric turagushimiye rero ni Alo?
cedric cedric twakumvaga uri entebe mu gihugu cya uganda turakomeza mu kiganiro muri isanga dufite ku murongo wa telefone marius uranyumva neza marius turumvikana kuri telefone nizeye kunyumva yego ndakumva cyane uranyumva cyane nanjye ndakumva nta kibazo guma kuri telefone rwose marius uhereye he ngo tubwire ni ibitekerezo byawe cyangwa se ikibazo waba ufite cyangwa se amakuru dufitiye muri uyu mwanya
so ndi hano mu gisagara cya bujumbura mbanje gusanga mwiriwe twanywa bose bikiganiro rikana mwe munyakiriye E, ariko ihangane marius ufite radiyo inyuma yawe irimo gusubiramo ibyo tuvuga wayishyira hasi ukagabanya
gutanga miliyoni kuri mwese abanyagihugu by'amerika na mugabo mwese mwakora mu gusubiza ibiganiro bya buri munsi yikomera cyane
bo narifashe gushikiriza icyumviro cyanjye ifatiye ku byarabibaye ngaha mu gihugu cyacu yego
aha mu gisagara cya bujumbura ibyo inzu y'igorofa yahitanye abantu Eh, habo hariho n'ahantu umusozi wahe- wahombokiye ku bantu mpoza imiryango yabuze Eh, hama nahise no kubera gushikiriza icyumviro cy'ibintu byose nabonye mu gisagara ngaha cya bujumbura aho abantu bisadika bajya ibarabara biyamiriza ibya bitegeranya abajya banywa abajya akoze ibicyaha mpuzamakungu oni Ye- bakirije niko niko marius reka nk- reka nkwakire gatoya kubera ko ayo makuru twarayavuze ejo n'uyu munsi mu gitondo kare kare cyane makuru yacu ibyo uvuga ni ibyabereye mu buterere no mu gasenyi aho ngaho ni muri bujumbura kubera imvura n'inkangu zahanutse zigahitana abantu kugeza n'ubu ntabwo turamenya neza imibare y'abantu bapfiriyemo ariko mu kanya gato ni ukurikirana ijwi ry'amerika uraza kumva turagezaho amakuru ajyanye n'ibyabereye mu buterere ndetse n'iyo myiyerekano cyangwa se urugendo rwabereye i bujumbura mu burundi mu kanya gato tuza kubaha amakuru arambuye kandi asobanutse wowe wa- wari mu rugendo rwa- rwabereye i bujumbura
bo ego nahashyize numva amajyamba havugirwa n'abategetsi batandukanye uwo numva ngiye ku bwanjye ni umumenga gikuru ari cyo kubanza kuyiga mbere kubera iki bajya abantu basize ibitegerezo nka kigo mbega nibyo uko twebwe abanyagihugu turi ngaha turabibona tukabona igihugu ukuntu kimeze by'ukuri mu burundi ugiye kureba nta ntiyovuga yuko iminsi ya satani gusa ikintu gihari ni uko ushobora gusa ugasanga umuntu ebyo umuntu agize ikibazo kimwe cyangwa agirana ikibazo na mugenzi we uba usanga bifashe intumbero ya politike mugabo atari intumbero ya politike muri make ugiye kureba rero ikibazo cyo mu burundi bagiha intumbero mbona tubwane kitari yo kuko bashaka kugikomeza cyane kuruta uko twabaruri tuhabaye tubibona Mhm.
ni ukuri tugerageze kureba harabayeho ameyorasiyo ngaha mu gisagara cya bujumbura hari raporo igihe cyari kirangiye rero muri ibyo byi-
yego nibyo marius ndako uranyumva neza marius marius uranyumva neza ku murongo wa telefone ndabona uducitse gato cyangwa se uracyariho ntabwo mbizi neza ariko eh, mu ijwi ntabwo nkumva marius Eh, gusa nibutsa abakomeje kutwumva ko mukurikira radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni ikiganiro muri isanga ni kuwa gatandatu nk'uko bisanzwe akarusho k'uyu munsi ubudasa bw'uyu munsi ku yindi minsi y'iki kiganiro ni uko uyu munsi eh, ntago tuba twatumiye umuntu wihariye w'umutumirwa kugira ngo abaganirire ahubwo abatumirwa ni mwebwe icyo twifuza hano ni uko ibitekerezo byanyu ibyiyumviro byanyu mutabigumana ahubwo mwabiha mwabisangira n'abandi eh, mukinigura mukavuga ikibari ku mutima mukaganira n'abatwumva buri munsi mu kiganiro nk'iki kubera ko kenshi hari igihe abantu bavuga ko babuze aho bavugira twe rero tubaha urubuga kugira ngo muganire n'abatwumva marius turakubuze ariko nta kibazo eh, mba nkubaje ikindi kibazo ariko eh, noneho muri uyu mwanya dufite daniyeli hano aho kuri tekinike n'umutekinisiye waje dufite yitwa daniyeli daniyeli tubonye ba daniyeli babiri Yego.
ubwo ngubwo daniyeli wowe uri hehe daniyeli uranyumva neza
Eh, ndakumva uherereye he daniyeli
yewe ndi mu rwanda mu rwanda mu kahe karere
Ah, ngewe kubera nkunda gutanga ibitekerezo leta itishimira ntabwo nkunda kuvuga aho mperereye cyane njye ariko leta nawe ura- ugize- uvuze muri rusange burya leta reka tubisubiremo perezida paul kagame mu minsi yashize yavuze ko yishimira ko abanyarwanda bose batanga ibitekerezo none nawe nubwo leta yaba bitayinyura cyane ariko perezida avuga ko mwabitanga mu- bikumvikana nibura bikumvikana
Eh, byo birumvikana ariko buriya bashobora u- uko wabyumva a- aba- abo bafatanyije kuyobora siko babyumva bashobora guhora- gukora ibinyuranyije nabo Mhm.
bakaba ba- babitiranya baka- ba- ukaba wabizira kandi we wenda atari ko abitekereza Mm, nta kibazo reka tubisangire nta kibazo Eh, noneho Ne, ndashaka kuvuga ku- ku kibazo cy'abayobozi ba hano mu rwanda uravuga abayobozi Yewe, b'izi- hari b'izihe nzego abayobozi bo mu nzego zose uhereye ku turere ba gitifu umurenge abaminisitiri abadepite Mhm.
njyewe mfite ikibazo ariko ndumva ukuyemo perezida
Eh, eh, perezida we namukuyemo okay nta kibazo impamvu ndakubwi- ndakubwira impamvu namukuyemo Mm.
ngewe hari ibintu abo bayobozi bose navuze bakora hari iyo habaye inama ejo y'ejo bundi Mm.
urabona inama inama y'umushyikirano w'abayobozi kandi ni ibintu biba inshuro nyinshi cyane kenshi cyane iyo habaye inama y'umushyikirano ibi navuze nibwo bahita babishyira mu bikorwa noneho nkajya nibaze se abayobozi bacu bazajya badukorera indi ibintu bashinzwe ari uko perezida yabivuze ubwabo ntabwo bashaka kwibwiriza ngo babikore ese pere- ba- perezida atariho adahari ntabwo u rwanda rwaba rurwana ntabwo rwayoborwa neza icyo ni ikibazo njya nibaza noneho reka mvuge rero ku- kuri kuri iyo gahunda wenda nk'ubu mu mushyikirano yavuze ibintu ibintu byinshi gahunda nyinshi ariko avuga iby'amasuku kuva uwo munsi yavuga ibintu by'isuku mu ngo mu baturage hari ikintu cy'ihohoterwa cyabayeho hano mu mujyi wa kigali hari ahantu bagize gutya bakajya bajya mu ngo basanga tuwarete itameze neza bagafata sudire bakayishyira kuri serire ku rugi bagakinga noneho nk'umu- ntibatitaye ku murwayi uri mu nzu batitaye ku munyeshuri wagiye kwiga ukibaza se uwo mwana wagiye kwiga ararya ate uwo murwayi uri mu nzu ararya ate noneho umuturage yagira gutya abona umwana wenda agiye kwicwa n'inzara bamukingiranye bashyizeho sudire ku rugi noneho sodire yayikuraho abayobozi ugahita bamujyana ku murenge bakamufunga urumva ibyo ni ihohoterwa ryabayeho kubera perezida yavuze ibintu by'amasuku ikindi cya kabiri mbona cy'ingaruka muri ibyo bintu perezida aba yavuze bakabishyikirana ingufu zidasanzwe kandi bakagombye kugenza buke buke hari ikintu cyo kuvuga ngo ngo abaturage ntibakararane n'ihene iki nacyo kimwe kiraba ikibazo abaturage hari umuturage wo mu cyaro hari ababuzura bwinshi bw'amatungo umuturage ararana n'ihene mu nzu kubera ko nta nta kiraro afite nta n'ubushobozi afite bwo kubaka ikiraro akayizirikira mu nzu akarana nazo ariko naho hari gahunda ihari y'uko ngo bagomba kuzigurisha udafite ubushobozi bwo kubaka ikiraro hanze bakazigurisha none abaturage ba- ba- bafite ikibazo bo- i- ihene yaguraga ibihumbi makumyabiri na bitanu barimo baraziteza cya munara ku bihumbi icumi aravuga icyo kugira ngo abajura bayibe impombe byose reka nemere nta- mfate icumi cyangwa bitanu ni ukuvuga ngo hazabaho ingaruka mu minsi iri imbere y- y'ikibazo cy'i- cy'i- cy'i- cy'inyama zizabura ugasanga ku isoko ryabuze nyamara abaturage nabwo byatezanya imbere ugasanga barahomba iki naho ndimo kuvuga gutekereza ngewe abayobozi badufashe yo kujya bashyiramo ibintu ingufu zidasanzwe ariko noneho bajya ba- babikora aho kugira ngo bagendere ku mabwiriza ya perezida nabo ubwabo bajya bakora inshingano bashinzwe batagombye kubwirizwa sinzi niba kagame atariho niba nta- nta- tutazabona ubuyobozi bwiza rwose abaturage barimo muri iyi minsi bafite ikibazo cy'amatungo umuturage udafite ubushobozi bw'ikiraro ihene yamufashaga intama inkoko ariko ibyo byose ni ikibazo gihari hano mu baturage ndetse gifite ingufu zidasanzwe ubwo rero ikintu yisabiraga abayobozi ni uko bajya bakora ibintu inshingano zabo ariko nanone niba uwo muturage adafite ubushobozi bwo kubaka ikiraro kandi ari rubanda kuko byamutungaga bagakwiye kumuha ubufasha bwo kubaka ikiraro y'indi- amatungo azajyamo ariko batavuze ngo umuntu asigare heru heru i- niba yari afite agahene mu rugo nka dutatu ngo natwo tujyane ngo kubera nanone ko mu nzu nta bushobozi afite bwo kubaka ikiraro byo kuzishyiramo ubure byo ni ibibazo byose biba bihari ariko nisabira abayobozi bikosore be kujya bakora ibintu ari uko perezida yavuze Yeah, natwe niko- perezida atahari ntabwo u rwanda rwaba u rwanda niko daniyeli Murakoze cyane.
yenda gushimiye cyane iki kintu igitekerezo cyumvikana gusa ibintu uvuze by'uko abayobozi b'inzego z'ibanze bashobora kuza bagafunga serire bagashyiraho bak- bak- bak- bakadoma ku buryo umuntu atafungura bashyiramo sudire neza sudire bagafatana kugira ngo utabona uko ukingura bashyiraho ingufuri babona wayica cyangwa Ni- ukanafungura aho- Bo aho- baragaragaza aho uvuga, sudire- sudire na ya yindi uzi ya mu- ndayibona No, aho uvuga ni mu rwanda cyangwa uri ahandi hantu wowe Ade- mu- mu- umva ni ni mu rwanda mu rwanda noneho kimisagara niba niba ujya uhazi cyangwa ujya uhumva oya ndahabona kimisagara umujyi wose ndawuzi Eh, ndawubona aho ngaho rero uravuga mu mu- byarahari, mu byarabaye ejo murwa bundi, ejo mukuru bundi.
w'u rwanda i kigali
iyi kigali mu rwanda rwose nta n'ubwo uvuga mu giturage cyo mu rutumva ingoma kure cyane
reka reka reka reka reka ni mu mujyi mu mujyi rwose uko biri kose ni igitekerezo cyumvikana kandi nk'uko wabivugaga sinavuga ko abayobozi batacyumva na- na- na- kirumvikana nibagiwe kandi ariko hino amagambo cyane kubera ko naguhaye ijambo Eh, reka nyahine reka nyahine hari ikindi kibazo gihari hari ukuntu barimo kuza bakaza saa kumi z'ijoro abanyerondo ngo bashinzwe umutekano bagahumangira abantu nijoro saa kumi tekereza kuba waryamye wivire ku kazi unaniwe abantu bakakura z'ijoro ejo ejo ejo bundi baraje umusaza bamugendana nijoro ngo nishyuye umutekano urumva babatwara ku ngufu bamwambikiye inkweto hanze ku muryango bafata imyenda bayimusoreye hanze bamubuza kwinjira mu nzu reba kuba ufite urugo rwawe uri umuntu w'umusaza ba- ba- bakagusura mu nzu bakakwambikira inkweto hanze n'imyenda hanze nijoro mu saa kumi z'ijoro ngo namusange umutekano ese baje ku manywa ntabwo bamubona hari uwo yacikiye se gufata umuntu nk'igisambo uboshye igisambo n'igisambo ntabwo gitwarwa gutyo ku muntu ngo uze ngo nishyure umutekano kandi uwo musaza ni avuga ngo niyo mpamvu atigeze yatanga iyo minsi ni uko abasaza batemerewe kurara irondo ubwo rero ni ikibazo gikomeye ngaho reka mbere n'amagambo murakoze cyane Da- urakoze cyane rwose daniel n'ubutaha tuzaguha ijambo ni ibitekerezo byumvikana gusa nk'uko bivuze ubundi u rwanda ku kibazo cy'umutekano rwose rushyirwa mu bihugu cyangwa cyane cyane kigali ishyirwa mu bihugu bifite umutekano mu mijyi ahantu hafite umutekano urambuye Eh, uretse kigali no mu yindi mijyi isanzwe niyo wajya no muri huye wajya rubavu wajya n'ahandi hose muri za muhanga ntabwo byumvikana ko umuntu yaza agakomangira undi saa cyenda saa kumi z'ijoro nta mpamvu n'imwe yumvikana ikurikije amategeko aje kugira ngo gusa mukangure amuze umutekano we ntabwo byumvikana ye ndagushimiye cyane ubu dufite abantu benshi cyane batelefone no ku murongo- ku bantu bakurikira turahawa iminota mike cyane cyangwa se umunota umwe gusa Eh, kuri telefone dufite leon cargo uratwumva
ndabumva cyane muragumye mbaho ku ijwi ry'amerika turakomeye cyane ariko izina ryawe ntabwo risanzwe ni ubudasa budasanzwe
oya izina ryanjye rira- riranasanzwe na cyane je nitwa leo cargo niyo niryo nyene ntabwo harimwo no guhishira canke gushidikanya yuko ari- atari iryo ikaze rero ku ijwi ry'amerika
ego murakoze mura- nongere ce ndamutsa n'abakunzi b'ijwi rya amerika bariko bari ku maradiyo yabo hanyuma icyo nashaka ngire ko nk'igitekerezo na cyane cyane ku makuru yagiye avugwa ngaha ku ijwi rya amerika amakuru yagiye avugwa na cyane cyane ngaha mu- mu burundi dufatiye muri politike turavyeho umunyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ubu- bwo ngaha i bujumbura usanga bagiye kumusaka ubonire hose ngenda ku mana Je mu- nk'umunyagihugu mutoyi twa- turabona yuko atari ibintu byiza cyane kandi ari atari n'ingendo yo gushigikira tukabona yuko ivyo- iyo ngendo twoyiyamiriza kujya gusaka nabwo usanga ari ibisanzwe kujya gusaka nka rero sigenda ku mana tuzi muri politiki si ibintu bibereye kuri leta ivuga yuko ishigikira demokarasi nacyo gituma twebwe dusaba yuko leta ibi bintu byo kugenda igenda gusaka canke gutoteza abo batavuga rumwe yobanza ikabigira indahiro kugira ngo turabe yuko dutsimbataza demokarasi ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanyuma ku kintu nko ku makuru nashaka gusa nayo nyene ntavuyamiriza nashaka kwiyamiriza ibi bintu byo gufata abanyagihugu babagira ikintu kwita nk'igikingirizo ngo bagiye kwiyamiriza ku ngingo runaka iba ya- iba yafashwe na ONU canke babize ku Burundi ibi bintu turabona abanyagihugu ntibadutwara ngo ni kubera tuba tubishaka ariko ni kubera igitsure ngo tugere kubiyamiriza ni kubera iki batinya ahubwo nibagende bavugane na oni bareke kuza baradukwegera nkatwe abanyagihugu ngo ngo ce ngaha mujye mu mabarabara nta muntu n'umwe abiba- abiba- abibashimira canke aba yabatumye aho rero twe tuvuga yuko mu- nk'umunyagihugu wo ngaha mu burundi ibi bintu tutabishima na gatoyi ari naco gituma dusaba leta kwikebuka murakoze ngaho ku ijwi rya amerika
Eh, turagushimiye cyane rero leo kargo ku bitekerezo duhaye ni ibintu byumvikana icyiza ni uko kuri radiyo ijwi ry'amerika abatwumva ni benshi haba kuri radiyo kuri mudasobwa ni ukuvuga kuri interineti bakoresheje mudasobwa cyangwa se no kuri telefone ku bazifite bashobora kuba batwumva ibitekerezo byanyu bigera kure cyane si mu burundi gusa si mu rwanda byambuka afurika yose byambuka isi yose byumvikana uwo mwanya ku isegonda mubivuzeho anaho kandi twizera ko ari abayobozi b'inzego zinyuranye ari abategetsi ari abanyagihugu abaturage basanzwe navuga n'abaturage bari mu giturage ku mitumba eh, mu giturage hariya na fm nyinshi zitagera ariko abenshi baratwumva kubera ibyuma na tekinoloji eh, igezweho ikoreshwa kugira ngo abantu babashe kumva radiyo aho bari hose ibyumviro byanyu birumvikana niyo mpamvu twifuza ko mwabisangira n'abatwumva buri munsi mu bitekerezo mu magambo atandukanye yandi haba kuri radiyo ariko kandi hari n'abageza ibitekerezo byabo bakoresheje umuziki niyo mpamvu uyu mwanya reka tubahe akazi gatoya indirimbo ni hejuru ubwo ni nde ni kamanzi
Uwiteka kuri ku ngoma wambaye icyubahiro uri hejuru y'amahanga n'indimi zose zo mu isi uwiteka uri ku ngoma wambaye icyubahiro uri hejuru y'amahanga indimi zose zo mu isi imirimo yawe irabyemeza imbaraga zawe zisumba byose One, two, three. ibindimo byose bigushize hejuru namwe ibyaremwe byose nimuze tumuzamure ibindimo byose bigushize hejuru namwe ibyaremwe byose nimuze tumuzamure hejuru hejuru hejuru hejuru hejuru hejuru ibizima n'abakuru bahora baguhimbaza abakerubi n'abaserafi bikubita imbere yawe n'abamarayika bavuga ko wera natwe turabihamya ni wowe wera One, two, three. Ibindimo byose bigushize hejuru namwe ibyaremwe byose nimuze tumuzamure ibindimo byose bigushize hejuru namwe ibyaremwe byose nimuze tumuzamure hejuru hejuru hejuru hejuru hejuru hejuru Ibidimo byose bigushize hejuru namwe ibyaremwe byose byose bimuze tubuzamure bimuze tubuzamure ibirimo byose ibirimo byose bigushize hejuru bigushize hejuru namwe ibyaremwe byose ibyaremwe byose bimuze tubuzamure hejuru yesu hejuru yesu
akaririmbo ka gabi kamanzi ni umunyarwandakazi rero akaririmbo hejuru nk'uko navuga mu kanya rero ibitekerezo byanyu mubitambutsa mu buryo bunyuranye hari abitambutsa mu buryo nk'ubu kuri radiyo hari abandika ibitabo hari abitangaza mu itangazamakuru mu buryo bwanditse ariko kandi n'indirimbo nk'iyi nayo iba irimo ibitekerezo ibyiyumviro kandi byumvikana cyane ko indirimbo nk'izi zirakinwa inshuro nyinshi hari n'abatambutse ibitekerezo byabo mu buryo bunyuranye navuga nka nka siporo navuga se mu nk'uko batubwiraga mu kanya ko i Bujumbura mu burundi ko habaye imyerekano imyereko n'imyigaragambyo cyangwa se n'urugendo nabwo ni uburyo bwo gutambutsa ibitekerezo icy'ingenzi ni uko wowe aho uri hose wowe icyo warimo gukora cyose cyane kuri radiyo ushobora kumvikanisha igitekerezo cyawe icyumviro cyawe nta nkomyi nta n'ukubangamiye bisaba gusa ko uba ufite ubushake bwo gusangira n'abandi icyo utekereza turakomeza rero ni ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika uyu munsi ni ku wa gatandatu nta mutumirwa twabazaniye ahubwo wowe aho uri hose ni wowe mutumirwa turakomeza
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu umunsi ku wundi nibutsa ko mutwumva mu- muri porogaramu zitandukanye cyane mpereye kuri ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu isaha ni saa kumi kugera saa kumi n'imwe isaa kumi n'ebyiri isaa kumi n'ebyiri tubagezaho amakuru amakuru cyane yibanda ku makuru y'akarere amakuru yo mu ntara hirya no hino mu gihugu amakuru yo muri afurika ibiyaga bigari amaf- amakuru ya afurika y'uburasirazuba naho isaa moya n'igice ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu tubagezaho amakuru arambuye amakuru yaguye yo ku isi hirya no hino mbararikire mu gitondo ejo ku cyumweru ikiganiro dusangira ijambo nacyo ni ikiganiro tubahamo urubuga ku buryo burambuye ariko kandi mu biganiro byacu kenshi twifuza guha ijambo mwebwe aho muri hose reka ku- tubanze duha ijambo uyu gabe ni gabe uri kuri telefone twumva gabe
ndabumva cyane ijwi rya amerika murakoze urakoze nawe Nitwa bihugu Gabe wandinze uk- ikaze twishimira ko mutelefona kugira ngo musangire ibitekerezo byanyu n'abandi batwumva mu buryo bunyuranye komera cyane gabe
Eh, tura- turashima imana gabe uratwumva Eh, nk'uko eh, ndabumva neza nk'uko nawe maze kubivuga nitwa gabe wandinze ndi mu rwanda mu karere ka musanze ahantu hitwa mu byangabo mu byangabo noneho- ndahabona rwose tubashimiye aka kanya nka mwaduha ijwi rya amerika kugira ngo tubabwire amakuru yacu by'umwihariko mu rwanda tumeze neza turitegura kwakira inama ya afurika yunze ubumwe ejo bundi ku wa gatatu kuri makumyabiri n'imwe z'uku kwezi aho bazaba bavuga ku bintu binyuranye ari ubuhahiranire ari ubucuruzi ari ingendo zo mu kirere n'ibindi urumva ko mu rwanda tumeze neza kandi ikigaragara cyo ni uko igihugu cyacu umukuru wacu paul kagame agenda agiteza imbere mu nzego zitandukanye nk'uko biba bigaragara none se Noneho- niko niko gabe ibyo Yego.
nibera aho ngaho mu byangabo cyangwa uratubwira amakuru ku buryo bwa rusange
ndimo ndababwira amakuru ku buryo bwa rusange kuko n- nubwo ndi mu byanga ariko ndi umunyarwanda tubwire mu byangabo aho ngaho mwejeje ibirayi
Ah, mu byangabo imvura iragwa ibirayi birahari nta kibazo urebye nta kibazo nta kimwe I- tumeze i- neza ikiro nangahe aho gabe
ikiro ni ibihumbi mirongo itandatu Ndi- none abahinzi abahinzi b'ibirayi bifashe bate mu minsi ishize twatangaza inkuru zitandukanye zivuga ko abahinzi b'ibirayi bafite ibibazo binyuranye cyane cyane bitewe n'uburyo bahinga mu gusara bigateza ikibazo kugurisha bigateza ikibazo bagurisha bagahomba uwubona bifashe bite uratubwira indi nkuru itandukanye
Ah, urebye wenda kubera ko hari ningewe nkunze kuba ndi mu bintu bijyanye n'amasomo kuko ndi umunyeshuri wa kaminuza Ah, niyo mpamvu yego
niyo mpamvu usanga mba nibanze ku yandi makuru yandi anyuranye kubera ko ahanini mba ndi apudeti ku bindi ku bintu Ah, binyuranye birumvikana cyane Ari- gabe birumvikana cyane ariko nawe uriga kaminuza ni byiza ariko ni ngombwa ko ureba hirya no hino aho aho wiga aho utuye ukareba uko ibintu byifashe icyo kibazo cy'ibirayi ukurikirana ijwi ry'amerika twakivuzeho cyane mu buryo bunyuranye ahubwo uzakurikira utaza tubure uko byifashe
cyakoze na- nagerageje gukurikira amakuru ku byerekeye n'ibirayi Mhm.
A- hari ha- hari hagi- hari habayeho inama yahuje minisiteri ya- y'ubucuruzi Eh, n'inganda eh, n'abahinzi Gabin b'ibirayi Gabin n'aba- ayo makuru twarayatangaje n'amakoperative.
ahubwo u- wowe uzakurikire ubutaza tubwira uti dore uko byifashe ku buryo bwumvikana ayo makuru twarayatangaje rwose ntugire ikibazo Eh, niyo nama uvuze y'umuryango wa afurika yunze ubumwe izaba mu cyumweru gitaha ikabera i kigali mu rwanda birumvikana ni inama idasanzwe y'umuryango wa afurika yunze ubumwe izaba ireba ikibazo cyo gusinya ariya masezerano y'ubuhahirane ku mugabane wa afurika mu bihugu bya afurika ahubwo ubutaha kubera ko wiga kaminuza uzakurikirana neza urebe i- i- icyo- icyo bishobora kuzafasha ku bukungu bw'ibihugu bya afurika reka nguhe Iyi umukoro nama rwose ya- y'umuryango wa afurika yunze ubumwe Ye, reka nguhe umukoro ubutaha uzaduha telefone wowe uzakurikira uvuga uti ariya masezerano yasinywe dore icyo ashobora kuzafasha ku bukungu bw'ibihugu bya afurika ku muturage utuye mu byangabo dore icyo bizamumarira iyo ni Eh, dovuwari rwose ni cyane.
homework nguhaye kabisa nzabakuri- nzabakurikiranira kandi ijwi rya amerika dukunda ko muduha umwanya tugatanga ibitekerezo byacu kandi dukunda ko mugenda mukora ubu- mukora ubuvugizi abantu bo mu biyaga bigari mu buryo butandukanye ni ikintu tubashimira nka radiyo yacu ijwi rya Eh, amerika ariko gabe nguhaye umukoro nguhaye homework dovuwari uzadukorera ku butaha ku wa gatandatu tuzagushaka rwose u- u- ukore isesengura nk'umuntu wiga kaminuza utubwire uti iriya nama yasinye- y'amasezerano yo guhahirana ku mugabane wa afurika dore icyo azam- icyo bizamarira umuturage wa hano mu byangabo ushobora no kwandikaho igitabo ukakibonera diporome rwose
A- ahubwo Ndarikwibiye.
wenda na mbere y'uko m- mbere y'uko wenda mu ndekura ni ukuvuga ngo alo ndakumva ndakumva
ni ukuvuga ngo njyewe ubundi kaminuza na- na- nayirangije uyu munsi kuko uyu munsi nambariye ikanzu hariya muri ines irengeri niba iyo kaminuza muyizi ndayibura ho congratulations gabe
Eh, twambaye uyu munsi rwose iyo homo wakumaye ndemeye nzayikora kandi ndumva ubumenyi mfite bunyemera kugira komenti nziza nashyiraho kandi buri wese yakumva kumva ko hari ikintu gifatika kirimo turagushimiye cyane ni gabe yarangije kaminuza uyu munsi turamushimiye kimwe n'abandi bose bambariye kaminuza uyu munsi imurangiza ayo madiplome arashashagirana murayashima murayakunze ariko twizeye ko mwayakoresha mushingiye ku byo mwize aho muri kaminuza mwese rero ndabashimiye eh, ku byiyumviro byanyu n'ibitekerezo byanyu turacyafite kuri telefone Turabashimiye, ijwi rya Amerika.
urakoze gabe ndagushimiye kandi ubwo eh, ibyishimo ni ibyawe n'umuryango wawe rwose urakoze cyane kuri telefone kandi dufite diyomede twihute diyomede
yego mwiriwe neza etiyeni karekezi urakomeye cyane diyomede ikaze kandi Aya, na kama- na kamarariya mukafashe mugabo ndizeye ko imana izabafasha nkakira oya rwose ubwo uvuga n'ijwi rya amerika malariya yawe irahita igenda nka nyomberi ntugire ikibazo yego Yego.
yego mwumvire mande ndamutse abarundi n'abarundi kazi bariko barumviriza ijwi rya amerika yego ariko barumviriza ijwi rya amerika bose nda- bari batandukanye mu bihugu byose biri ngaha mu- mu- aho hanze
turakumva yego turakumva komeza
ego nashaka kuvuga igitekerezo cy'ubuhane nshaka kuvuga ku muntu yita nigeria a- a- ase- afise amasengesho yitira imana ko ko nigeria atashobora yaritirira imana kuko imana urazi gatolika ko ari ari- ari imwe ayitira gatolika ka- iya- iya kabiri bisaba yuko wodera iyo iyo ahubwo nk'abariko bara- baramwiruka ko bamu- bamu- ba- bariko bara- baramukurikira bosubira mu burundi kuko erega ariko arahendwa ba- ariko bariko baramu- barako- abo bantu bari- bariko barakurikira bariko baramukurikira bara- arabahenda kuko i- i- imana du- du- dusenga gatolika ni- niyo niyo tuzi gatolika ariyo ya mbere dusenga ariyo ya mbere kuko tuzi gatori gatolika tuzi niyo ya mbere kuko nta gatolika zibiri zi- zi- ziri mu burundi ka- canke gusa yuko zoya yohagarika kuja atwara abantu uru- inzoya na- n'abana ba- bamwe bamwe hariho abahevye abagabo babo b'abagore ugasanga bariko babatwara mu mu bintu bitagira ntibiza gusa yuko yobihagarika rwose Eh, ndagushimiye cyane diyomede gusa ikindi naco uretse gatoya i- i- iyo ngingo ariko ntabwo nyitindaho cyane kubera ko u- ukwemera ko umuntu kurakomeye cyane ntabwo ntabwo tubijyaho impaka oya etiyeni kakizi burya burya nta muntu a- ashinga imana zibiri oya, urazi ko imana dusenga ari imwe urumva nta gusenga gato gushinga gatolika zibiri i- zitatu zingahe urumva na kamara amaze ku muntu nk'uyo atwara abantu b'inzu abana b'inzoya ugasanga ariko arabahenda nka- duhereye nka muri congo haraba aba- abapfu- abapfuye bamwe bamwe bahendwa na zeya ngo bagiye ba- bariko baramukurikira Eh, niko D- Diomede niba bavuga i- iyo ngingo yo kwemera n'amadini reka tu- twere kugera kure cyane kubera ko n'ingingo tugiye mu biganiro byayo ntabwo wabona ibisobanuro bihagije wize seminere ikindi nacyo uretse gatoya Diomede eh, u- uri Eh.
padiri uri pasitori u- u- u- ubuhanga u- u- ubu ubuhinga ufite ku buryo wabasha gusobanura neza i- icyo umuntu yakubaza ubu ufite hehe ga Diomede
yewe ndi ahantu mu gisagara cya bujumbura mu burundi U- u- ukurikiranye ku- ku- ngaho hoyi ku buhinga bwa ndone ngaho hoyi uri kurumvira ibirisite y'uruhande akabirisite mwaranshizemo ndi umuntu nitanga cyane ku bintu no gushyikiriza iki- ikigani- iki icyumviro cy'uruhande ngaho kuri rya amerika Yere- noneho diomede tu- ndagushimiye cyane icyiyumviro cyawe rwose ni icyawe ku giti cyawe cyihariye ego wongera gato ku- nyiraheze uretse gato uretse gato dusangire ijambo ariko ihangane gatoya turaganira ntabwo Yego.
ntabwo nari guharira wenyine Eh, naguhaye umwanya uhagije buriya tuzongera tuguhinde ijambo ubushi- ubutaha nta kibazo zo kuwa gatandatu mu kindi kiganiro uvuze ku bya zebiya Murakoze cyane, nabashimiye eh, cyane twabyumvise nanjye ndagushimiye kuba wavu- waterefonyera radiyo Yego.
ry'amerika Yego, icyumviro murakoze cyawe cyane.
kirumvikana Eh, kirumvikana eh, ni icyumviro utanze niryo ravuga nti ikintu cyo kwemera ku bantu ni ikintu giteza impaka nyinshi ntabwo ngira ngo tubigarukeho ariko twakumvise n'abandi bakumvise ubwo turabisangiye reka dukomeze kuri telefone dufite undi mukunzi wa radiyo ry'amerika ni jonas eh, jonas aratwumva jonas uranyumva neza
yego ndabumva gatanu kuri gatanu gatanu kuri gatanu cyangwa gatandatu kuri gatanu
oya gatanu kuri gatanu Ah, ngengereje kuri gatandatu ndakumva neza
Eh, uri hehe jonas
ubu ndi mu kayanza mu kayanza mwifashe mute
kayanza bimeze neza uretse ko ejo ndimo ndaza ubujumbura nduga ariho nasanga m- ujya mu musozi wabumukiye ku bantu barimo bakurayo ni ukuvuga twavuga yuko muri rusange mu- mu gihugu ntibyagenze neza kubera icyo kiza nyine mwarabyumvise namwe byaciye bigenda Eh, twarabitangaje ni amakuru twakurikiranye hafi eh, birumvikana na- na- na- i- ibihe birahindagurika cyane ibihe by'imvura imiyaga imyuzure n'inkangu mu kinyarwanda uko tubyita ni ibihe bihindagurika cyane urebye mu karere ka afurika y- yo hagati n'iy'uburasirazuba icyo kibazo cy'imvura nyinshi n'imiyaga n'urubura byahitanye abantu benshi mu kanya ku batwumva turaza kubagezaho amakuru ajyanye n'uko ibyabaye mu buterere mu gisagara cya bujumbura eh, uko byagenze mbese ni inyubakwa ya- y'inyu- ni- ifite ni ni etaje eshatu zigerekeranye ubwo yaha- ya- yatengutse yasi yasanda ikagwa hasi igahitana abantu umubare nyawo nturamenyekana ariko birumvikana ko tuza kubagezaho amakuru ku buryo burambuye mu kanya gato isaa kumi n'ebyiri hanyuma diomede a- a- a- a- ni- ni jonas aho ubwo. jonas aho mu kayanza bimfashe bute ubwo ari mu tugerageje kayanza kuraba ibihe yego
urabona ko imvura irimo irasa n'iyo niyo igwa neza ahandi hagati mu gihugu ni ukuvuga ni ukuvuga yuko ubunya turi- ba- abantu bako barateragira bishoboka neza yuko mu minsi iza uyu mwimbu w'impeshyi hazabura haboneka umusaruro mwiza Mhm. ni inkuru nziza ubu
rero ni uko murakoze Eh, ndagushimiye kandi suhuza abanyakayanza bose aho bari uri muri iyo komine jonasi
ndi muri vire nyine kuri santere wowe uri umunyagisagara mbese
yego nawe ntiworoshye uraguye Eh, niko ye nta kibazo ubwo komeza noneho aho mu kayanza usuhuze n'abamunywanyi ariko uranga n'iki jonasi nkubaze gatoya
Sa- ura uri uru uru- uru- uri umusore warashatse ufite umugore ufite abana n'uva abana bava- bakina aho ngaho inyuma gatoya
oya ndacyari umunyeshure ndacyari umunyeshure ndacyari umunyeshure ariko nyine ubu ndi muri santere vire murabizi hamara urusaku Mhm.
yego ndimo ndagenda nongera ndaba n'ukuntu ibintu byifashe nyene mu micungararo rimwe rimwe na rimwe ni wowe ucungira imicungararo yose cyangwa
oya narimo ngenda ntembera ndaba ingene ibintu bimeze Eh, ni byiza cyane ubwo ubutaha uzatugezaho amakuru y'uko byifasha mu kayanza ndagushimiye cyane kandi wikendi nziza
yego ya twese n'amasomo meza rero nibutsa mwe mutwumva ko ni ikiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika ni kuwa gatandatu eh, urubuga ni urwanyu mwe batwumva rero kuri telefone dufite undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika ni rurangwa aratwumva neza buriya ndamwumva Ru- rurangwa ye ongera ijwi rurangwa uri hasi cyane rwose zamura ijwi rya twumve neza ndabumva ndabumva cyane rwose ijwi rya amerika urasa nk'uvugira mu kimuga vugira muri fm tukumve neza
banza ari ikibazo ahari cya netiwaka sindi cyangwa uri muri swan shyira muri fm gatoya
oya oya ni telefone nta ni radiyo mfite nta kibazo Eh, noneho urahagana he igitekerezo cyawe
kayonza mu burasirazuba bw'u rwanda mu kahe karere cyangwa kuwuhe murenge
Eh, mu murenge wa mukaranda ni mukarange aho hafi y- y- y- kayonza
Eh, kayonza hafi yo mu mujyi rwose nta aho ngaho nari ndimo ndeba agapira ahantu ka aperi ni- yo hanze y'igihugu Eh, ni byiza cyane rwose ninde watsinze uwo mukino
Eh, aperi yari imaze kwishyura bitewe n'uko bari badutsindiye hanze yego
ariko turategereje mu rwego uko birangira ntabwo urarangira ni igice cya mbere ye ni byiza wowe ufaniye ikipe ubusanzwe
ntabwo nakwanga ikipe y'igihugu cyacu numva ko ndi ku ruhande rw'igihugu Eh, birumvikana naho ubusanzwe mu gihugu hagati
igihugu hagati twirirwanye ah, ah, akazuba rwose ke- tumaze iminsi tubona imvura nyinshi Mhm.
Eh, nko mu burasirazuba nk'ahitwa za kirehe nyamugari hasi za mahama hariya ku barundi niba ujya uhumva mu gitondo twaza tubona imodoka zizamuka zihava zi- zisa nabi bavuga ko mu gitondo kaguye ariko ye mu gihugu kose hiriwe akantu k'aka ka- ha- nyuma yaje kuboneka akantu k'akazuba cyane Mhm.
ubona ko kuba umukunzi ibintu abantu bakamererwa neza za nkuba zari zimaze iminsi zi- zi- zi- zigaragara kuri uyu munsi ye nta kibazo noneho ubwo Eh, noneho igitekerezo cyawe kindi wagira ngo tugezeho ni ikihe aho ngaho rurangwa
Eh, igitekerezo ni ukwivuganira namwe nta kindi kintu cy'igitekerezo ki- cy'ikibazo cyangwa ntacyo Ye, nta kibazo no gusuhuza abantu baho imukarange naho ikayunza wambuke no hakurya ikawangire ni gahini hamugere hari ikiramuruzi na hariya zagorora bose basuhuze Eh, za nyawera nyamirama n'ahandi naho hose kuri za muhazi abahaturiye hafi bose ubasuhuze eh, kandi ubakangurira kumva radiyo ijwi rya amerika ugere n'ikiziguro hose muri ako gace kose uhazenguruke udusuhurize abatwumva buri munsi
oya naho nagera hose mu gihugu burya turabumva cyane kuko tuba turi kumwe abantu iyo duhuje ururimi ubundi ururimi rwacu rwa- rw'abanyarwanda rw'abanyamahanga iyo tuvugana gutya twumvikana ba- tuba twumva ari byiza cyane muri aho ngaho natwe muduhuze u rwanda rwi- aho- aho bita ngo giterwe inyonge mu rwanda rw'iyubwata amasimba
ye ndagushimiye cyane rwose ye ukomere cyane kandi ikibazo kutwumva gusa ariko ikibazo ni uko mutwumva n'abandi ukababwira nabo bagatelefona kuri rya amerika bagasangira n'abandi ibitekerezo byabo nicyo cyangombwa cyane ni uko ibitekerezo bafite eh, inama bagira abandi bazitugezaho bikumvwa n'abandi aho bari- bari hose ku isi urakoze cyane kandi wikendi nziza
urakoze cyane mugire ubuzima bwiza abantu ye ndagushimiye cyane aho rero ni mu karere k'uburasirazuba bw'u rwanda eh, mu karere ka kayonza aho eh, mu karange none reka tuvaho reka tujye mu gihugu cya malawi dufitewe naho umukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika turambukiranya imipaka yose ejide uranyumva neza
ndabumva neza n'ukuri aho muri malawi rwose ndakumva gatandatu kuri gatanu ejide Alo?
none ko nkubuze Yego.
uratwumva neza n'ubu ngubu
Eh, ubu ndabumva ye tubwire amakuru y'aho muri malawi noneho
Eh, hano i Malawi ni igihugu kiri mu majyepfo mu majyepfo ya afurika niho tuba ariko mu minsi iheze nigeze ko- koherezwa kuri watsapu n'umuntu mwariko muravuganwa ari burundi bamwe bari mu za colorado Ni- nashatse yuko nanjye noba umunywanyi muri ibyo biganiro by'ijwi- by'i- by'ijwi rya amerika ye ubu tuguhaye ijambo rwose
hanyuma ubushize mwari mwatumiye umushingantahe eh, w'inararibonye mu kirundi c'abarundi yitwa ntafatiro patrice nifuza igihe eh, muzosubira kumutumira nanjye ko munshira ku murongo nanjye nkagira ico tuvuganye mu byo guteza imbere iriya ntara avamo ntacyo rwose n'ubu wabitubwira ejide Eh, tuzo- dushobora kujya kumutumira ariko bishobora kuba atari hafi cyane gusa niba hari Eh.
ikintu gito wumva washyikiriza ku batwumva muri uyu mwanya nguhaye tuvuge iminota ibiri ndumva wabihina rwose
Eh, sawa murakoze
yego
Mm.
nguhaye iminota ibiri tu- tubwira icyo wifuza kugi- kuba watugezaho muri uyu mwanya
Ah, muri uno mwanya ah, ntacyo mfise ahubwo nari nashatse ko umunsi patrice azoba ari ku murongo Eh, narumvise avuga ibiganiro byiza by'inyura amatwi nagiye hari ikintu ni ukongera ko nkumva ko duhuza mu bitekerezo byiwe si n'ivyiwe gusa ahubwo ivyoteza imbere akarere- akarere kose nibyo nkubwira ejide bitubwira ubu ngubu twumva ko byifashe dusogongezeho
Eh, kwa bijya biganiro yasize ko byahin- byo guhindura idarapo y'igihugu naje mva hariya ariko bamwe numvise babigwanya ariko jewe narabyemeye bijya avuga ni iby'ukuri ahubwo bikwiye ababijejwe ko bobyongereza amajwi kwa bijya patrice avuga ibyo ni ibihe arega bitubwire niko ejide Ah, icyo twita gusha ku ijambo twumve wowe icyo wemera icyo utemera ni ikihe muri ibyo bintu byo guhindura idarapo
byose eh, bijya bya patrice je ndavyemera kuko burya butegetsi bwari buhari kuri leta n'icyomero bwari ubutegetsi bukinyiza imigwi ya ya imwe imwe y'abantu ba- ba- bategetswe gukingirwa mu gihugu ariko ntibakingirwe yego
nicyo gituma patrice ivyo avuga ndamufasha inkunga ahubwo ndamwongereza n'abantu ahubwo n'abatari bwabyumve izi nimero ndazitanga baze baratanga ivyiyumviro ye bishigikira patrice ye ndagushimiye cyane aho ejide uri rirongwe ejide cyangwa uri mu muhe mujyi wa malawi
ndi branta ya imarawi barantayiro okay. komera cyane rero suhuza n'abarundi n'abanyarwanda bari aho ngaho muri uwo- muri icyo gihugu cya malawi turagushimira kandi Eh.
kuba witabiriye ikiganiro muri isanga ubwo no ku wa gatandatu w'igitaha na buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru guhera isaa kumi kugera saa kumi Eh.
n'imwe wakwitabira gahunda zacu ukabwira n'abandi ariko mu- muturanye aho ngaho muri malawi ko iki kiganiro ari icyabo
Eh, sawa murakoze nzobikora bwinshi nzobashyira ku murongo ndabashyirira kontakite tuzoze turaterekanya ibyumviro cyane cyane abigeme n'abapfasoni cyane cyane ntabwo baza
abigemeye n'abapfasoni bava hariya mwa kariya karere tuvuga runo rurimi rumwe ntabwo bahari benshi n'abahari nabo usanga batajijutse Eh.
nka birya byi- nka bijya bitekerezo by'imena ntabyo bushobora e e e e e e niko ejide uragaciye nawe niko eh barabifite abo barabifite ahubwo ni ukwirinda kuta kuta kubima ijambo tuba turagira ngo turubahe ntawe uri hafi yawe muri aka kanya
ntawe uhari hafi yanjye aha noneho ubutaha rero uzatuzanire nibura umwe cyangwa babiri ibitekerezo barabifite niyo mpamvu tubatumira kugira ngo rwose babyitabire ahubwo nka ejide simvuga ko ushatse kwima ijambo ariko icyo kintu uzamuye ntago cyumvikana neza e- ejide bafite ibitekerezo mu buryo bwabo icyo twifuza twebwe ni uko babona urubuga rwo kugira ngo babisobanure ahubwo nibutse ntumire mwe bapfasoni n'ab- n'abigeme mwese aho muri nagira ngo mbatumire ku kiganiro cyo kuwa gatanu cya murisanga icyo kiganiro tuzajya tukibaharira buri munsi eh, umunsi ku wundi ndabashimiye cyane noneho dufite undi mutumi- eh, nta- si umutumire ahubwo ni umukunzi wa radiyo ry'amerika reka tuve muri malawi tugiye noneho muri turikiya nibyo nababwiraga muri turikiya eh, andre uratwumva neza ndabumva neza cyane Uratwu- uri muhe mujyi aho muri turikiya andre ndi mu mujyi bita bayibusta Ah, uwo ntabwo nkuzi rwose icyo kiransinze nakubwiza ukuri nahagana hehe
oya twamenga twageze kuganira ubuhise mwari mwatubwiye ko mwatembera muri aka karere nyine ku ku hegereye iyo bita black sea aha ye ndahibyuka mwarambwiye ko mwagiye giresuni ni mu karere za tarazone ni mu ma- mu mavire yegeranye na na na, na bayibusta ye ariko aho hantu hawe rwose ntabwo harancitse cyangwa harancanse
nta kibazo ye komeza noneho amakuru ya nyuma yashya aho ngaho aha ni meza no kuri turashima Mhm.
Mm, sinzi ayiwanyu namwe indatwe ni uko hano hari akabeho gakeya harakanye buhoro ariko na ku bantu b'abasore nk'amwe natwe nta kibazo
Na- nu- nu- mu- mu- mu- mura- ndibaza mugenda mumenyereza buke buke naho wakanye si nk'ubwa mbere ntikamukihashika sinzi ye turahasaziye ahubwo uriko umuntu yabyita niko ya tubwire Mm.
noneho icyumviro cyawe n'igitekerezo cyawe aho ngaho muri turikiya Mm, yego
muri turukiya Ki- ku byerekeye nko ku- ku- kuri kirima ibisanzwe nk'iyo umuntu avuye mu burundi akaza muri turukiya ara- bwa mbere akihashika aragwa ko anyunzurwa n'u- n'ubukanye bwaho ko hari amazu usanga risaba usanga bikanye cyane mugabo uko ibihe bigenda bigendagenda avuga yiyadaputa amenyereza Mhm.
Mm, hama ku ku buzima nabwo muri Turikiya abanyeshuri benshi tuza muri Turikiya nuko tuba dufise tuko bita agafashanyo Mhm.
aba usanga baronka agafashanyo ka leta y'u Burundi abandi bakaronka agafashanyo ka leta ya Turikiya hari ibintu ukuntu leta ya Turikiya itanga amaburse agafasha ukuntu bita burse agafashanyo mu kirundi Mm.
ku banyeshuri baje kwiga muri Turikiya Ye, hari n'abanyarwanda aho ngaho muri turikiya benshi barahari Eh, barahari hariho n'abaza baje kwirihira ku buryo bwabo nabo nyine ntitwobibagira Mhm.
yego bariga nta kibazo kabisa nta kibazo ntawe ndahura numve ko bafite ikibazo ngaha muri tv ye noneho andre tugufashe hafi porogaramu yacu irimo isa nk'aho irimo kurangira reka butatse Yego.
wongeye tugutelefone dufite umwanya munini cyane tuguhe ijambo utubwire neza amakuru yo muri turikiya ndabigusezeranije sibyo yego nta kibazo bu- bu- bu- hanyuma tuzovuga ku burebure tuvugane n'ukuntu tuvuge n'ukuntu ubuzima bwaho nyine bugenda cyane rwose noneho reka nawe ngo ngo utume rwose nkugire ambasaderi wacu uzadushakire n'abigeme n'abapfasoni nka babiri Eh, nzagerageza nzagerageza ndabe Eh.
bishobotse nuza Nta wenyine ntabwo kibazo, tuzakwakira tuvugana.
rwose sibyo yego Ye.
abateze nka- abigeme nka babiri nk'uko ye cyane rwose naho ubundi nuza wenyine ntabwo tuzakwakira pe niko bimeze ubu ngubu uje wenyine ntabwo tuzafungura Eh, ndagushimiye cyane bose basuhuze kandi sawa namwe mugira akazi keza yereka dusoreze kuri uyu emile amaze akanya ategereje rwose emile ntabwo twasoza gahunda ntaguhaye ijambo tubwire muri make cyane aho uri n'icyumviro cyawe emile
murakoze cyane manze kuwaramutsa karekezi ye ndagusubira nawe cyane rwose ikaze kandi
mwego umwanya usa n'uwagiye mbanje guhoza imiryango yarayiburiye mu gisagara cya bujumbura ku mpanuka zira- zabereye ahantu hatandukanye n'ukuri ni ibintu bibabaje turifatanije rwose yego ariko nko ku mpanuka yabereye yatewe n'umusozi iyo nta matohoza manini yakenewe ariko nagomba nisabire abantu babijejwe bazokore amatohoza yimbitse ku mpanuka yabereye ku igorofa yasenyukiye ku bantu yego hama mu kurangiza nagomba nshimire ingingo y'umukuru w'igihugu yo kurekura abanyororo barenga amajana indwi barekuwe vuba ariko nkasaba ababijejwe n'ukuri barabe abanyororo biyongereye igisigiri kininiya cyane bivanye n'imyaka bafunzwe bakaba bata- batarengukijwe Mhm.
naba umushikiranganji yarabivuze neza yuko mu matohoza yagize hariho abo yasanze bamaze imyaka cumi n'itanu cyaba inarenga baheruka gufatwa batararengutsa n'umunsi n'umwe abo bantu ba- bafungurirwa na leta bakonsoma ibi donc ba- babayeho ku buryo bwa leta ye niko emile reka amasaha aragira twihanganira rwose reka ngutumire mu kiganiro ku wa gatandatu w'igitaha isa kumi mu kadomo nzahita ngutelefona kugira ngo tuganire iyo ngingo tuyikomerezeho reka dusoreze kuri akaririmbo ka knowless ngo uzagaruke ni ukuvuga ko mwese abo twavuganye uyu munsi n'abo tutavuganye mwese ndabatumiye muzagaruke ku wa gatandatu w'icyumweru gitaha reka rero knowless adusoreze iyi gahunda y'uyu munsi ariko mu kanya saa kumi n'ebyiri turakomeza mu makuru kuri mikoro mwari kumwe nanjye etienne karekezi
ariko biranga ntibidakunda iyo ugiye ngo ubone urukundo ntuzagire isono uzagaruke ntibidakunda iyo ugiye ngo ubone urukundo ntuzagire isono uzagaruke
nibyo koko akababaje umugabo kamurenza impinga biza kuzindure wenda nzabona ko wahindutse kuko ahahuriye ndabibona ko utishimye uhora wicuza ntuzagire ipfunwe nushaka kugaruka umutima wagukunze ntaho wagiye
VOA Afrique, les infos.